Iyi ni ijwi rya Amerika Maramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 19.9 na FM 19.5 mu Burundi hamwe na FM 104.3 mu Rwanda ari mu rwego rw'iperereza Eh, akaba rero yavuzwe n'uwafashwe afatanwa inkoho dutoya zibiri yagomba kwica umwe mu bategetsi bo bo- bo- bo hejuru bo muri kino gihugu uyo ni Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi ku ihagarikwa rya Colonel Dushimagize Dieudonné wo mu gisirikare cy'u Burundi iyi nkuru n'izindi zirimwo inyigisho sendika Konapese yatunganije mu kirundo kuri we w'Imana ni mukanya Ariko reka imbere yaho duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero. Rosine mwaramutse?
mwaramutse aloyize mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu buraruko bw'igihugu cy'ubuhindi igari ya moshi yahushije inzira ica yica abantu bashika ku ijana na bane abandi bashika ku ijana barakomereka iyo mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu w'imana hafi y'igisagara ca kampuru kiri muri leta ya utah pradesh Imiduga yo gutabara itari mike yarungitswe muri ico kibanza aho abatari bake bariko barondera babo. Pratap eh, Rai yahoze arongoye igisata co kunguruza abantu mu magari ya moshi yabwiye ikinyamakuru Reuters ko bariko barakora ibishoboka byose kugira batabare abaguye muri iyo mpanuka ariko ko ari igikorwa kitoroshe. Igihugu c'ubuhindi kiri mu bihugu bikoresha cane inzira za gari ya moshi yamara ntizifashwe neza kubera ubukene bw'amafaranga ibituma haba impanuka nyinshi zihitana abantu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika bimenyesha ko President Barack Obama wa Amerika na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bagiranye ikiganiro gito ku bijanye n'igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Syria na Komorambara hamwe na Ukraine mu nama barimwo y'u- y'ivy'ubutunzi mu karere ka Asia Pacifique ku mugwa mukuru wa Peru irima ribaye irya mbere abategetsi babonana inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu hano muri amerika atagihindutse ubwo rugendo rugira urwa mirongo itanu na kabiri perezida obama yaranguye mu kiringo cy'imyaka umunani ari umukuru w'igihugu rukazoba kandi ari narwo rwa nyuma akoze nk'umukuru w'igihugu imigambi ya perezida obama ku bijyanye n'imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu ikaba yarashingiye cyane ku karere ka aziya pacifique yamara iyo migenderanire igashobora kuzohinduka inyuma y'ikiringo ciwe ategekanya guheza mu mezi abiri ari imbere Reince Priebus aheruka kugenwa na Donald Trump ngo ayobore ibiro vy'umukuru w'igihugu hano muri Amerika yatangarije mu kinyamakuru ABC ko Trump nabo aheruka kugena bazokora ibishoboka byose kugira bakingira imbibe z'igihugu ni mu gihe hari amakenga menshi ku ruhande rw'abademokrate n'abandi batabona kumwe na Trump yatowe ibibazo bitandukanye nk'ivyabimukira n'abayisilamu ku bwa Michael Flynn yagenywe ngo abe umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu gihugu avuga ko isilamu yinyegejemwo ivyiyumviro vya politike kurusha ivy'idini prebas nawe amenyesha kandi ko trump yatowe azoheza agatwarira abanyagihugu bose abo baheruka kugenwa na, Tra- na donald trump bakazobanza kwemerwa n'inama nkenguzamateka co kimwe n'abandi bose bazogenda baragenwa Umushikiranganje wa Syria jejwe imigenderanire n'andi makungu yahakanye ivyo yari yasabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU byasaba leta ya Syria kureka intara ya Aleppo ikigenga mu gihe abagwanyi b'abajihadiste boba batujijwe muri ako karere Walid Mualem yatangarije kumbonesha kure ko ivyo basabwe na ONU leta ya Syria yavyamiriye kure ku ruhande rwa ONU Stefan de Mistura yari mu rugendo aho muri Syria nta kinini yashikirije ku vyo Syria yahakanye yamara de Mistura mu kiganiro haba amenyesha makuru yavuze ko yasavye asavye ko ho harungikwa umugwi wa ONU muri ico gisagara ca Aleppo kugira utohoze ku makuru avugwa ku- y'ibi- y'ibitero vyakozwe ku nyubakwa z'ibitaro ivyo de Mistura akaba yabisavye bivuye ko Syria ibandanya guhakana ko ivyo bitero vyabaye François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa asa n'uriko afata ikibanza ca mbere mu matora y'ibanze mu mugambwe wa conservateur mu matora ategura y'umukuru w'igihugu aho mu Bufaransa mwihiganwa rya mbere François Fillon atahukanye ibice mirongo ine na bine kw'ijana vy'amajwi Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ufaransa afise ibice 28 kwijana ne Nicolas Sar- Sarkozy yahoze atwara Ufaransa akagira ibice 21 kwijana mu gihe atagihindutse muri ivyo biharuro François Fillon na Alain Juppé bazoca bahurira mu ihiganwa rya nyuma rizoba ku w'Imana uza rikazovamwo uwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu mwaka uza muri ayo matora y'ibanze Nicolas Sarkozy aza yatangaje ko yemeye ko yatsinzwe akaba kandi yashikirije ko ashigikiye François Fillon iyo miyamamazo yaranzwe n'ibibazo by'abimukira biteye amakenga batari bake mu bihugu vya Buraya hamwe n'ibitero by'abajihadiste bimaze iminsi byiha inkumbi mu gihugu cy'Ubufaransa kuri w'Imana muri Haiti ahatunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu ayo matora yari kuba yari kuba mu kwezi kw'icumi uyu mwaka akaba yari yigijweyo bivuye ku gihuhusi caciye aho muri Haiti mu kwezi guheze kw'icumi abanyagihugu bashika ku miliyoni mirongo ibiri n'indwi nibo bari ku ru- bari ku rutonde rwo gutora gushika ubu mu bakandida mirongo ibiri n'indwi bitoje akaba atawari bwanuganugwe ko ashobora gutahukana ikibanza c'umukuru w'igihugu abanyagihugu muri Haiti bamenyesha ko biteguye ko umukuru w'igihugu mushasha ashobora gusubiza hamwe igihugu akanashinga imigambi itanga akazi ni mu gihe abata- abatari bake bas- basindikajwe na nyamugigima zaciye aho muri Haiti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'iyiheruka mu ntango y'uk- mu ntango z'ukwezi guheze
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi iyi mwumvirizanira ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo kome kuri facebook naho muturonka mwanditse voa radiyo yacu Amakuru mu karere igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cahagaritse Colonel Dushimagize Dieudonné bo mu gisirikare cy'u Burundi kimwagiriza ko yagomba guhungabanya umutekano mu gihugu. Radio Ijwi rya Amerika twaravuganye hejo kuimana na Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi aratangura yemeza ayo makuru.
Eh, twoyemeza twanavyanditse ku rubuga ngurukana bumenyi twitter eh, ku ejo Eh, yarahagaritse kuva hirya y'ejo ari mu rwego rw'iperereza ngahe bujumbura akaba yagirizwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu eh, no kugomba kwica umuntu Eh, akaba rero yavuzwe n'uwafashwe afatanwa inkoho zitoya zibiri yagomba kwica umwe mu bategetsi bo- bo- bo- bo hejuru bo muri kino gihugu hanyuma aca aravuga yuko ari we yamuhaye iyo hoho yafashwe rero kugira ngo abazwe ibyo ubu nibyo ariko arabazwa ko Mwibaza yuko muzoba mwahejeje amatohoza yiwe gushika ryari.
Eh, itohoza rira- eh, rirafise ukungene rigenda ariko n'amategeko arafise icyo avuga ku bijyanye n'ibiringo kandi arubahiriza Hari n'ayandi makuru avugwa ku isoko rya Kayanza ryahiye mwotubwira uko vyifashe gushika ubu.
Eh, ko byifashe gushika ubu ni uko isoko ritahiye ryose nk'uko abantu ba- amakuru menshi yagiye abivuga ni utuzu two badandarizamo tubiri gusa twahiye tumwe bita kiyosike Eh, umucanga wari ukaba waturutse ku bavuye mu nsinga z'umuyagankuba eh, hanyuma ushobora turi utwo tuzu tubiri ariko abapolisi bajejwe gutabara bace bahashikasha barazimya ubu rero ibintu byasubiye mu buryo Hara hari ibintu vyoba vyononekaye canke abantu boha barahakomerekeye.
Eh, ibintu byose vyari muri utwo tuzu tubiri badandarezamo vyahiye biratokombera ariko nta kindi kintu na kimwe cononekaye Iyo yari Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi. Mu Burundi kandi sendika Konapes urikiyemwo abigisha bo mu mashure yisumbuye yaratunganije ejo kuwa mungu inyigisho kubigisha kugira bamenye amategeko abagenga. Urongoye iyo sendika avuga kandi ko ari mu ntumbero yo gukomeza umwumvikano mu kazi. Ibindi kuri iyi nkuru tubishikizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
akazi karashobora gucumbagira mu mashuri kubera abakozi batumvikana n'abakoresha emmanuel mashandari arongoye sendika konapesi ihurikiyemwo abigisha bo mu mashuri yisumbuye mu burundi avuga ko bituruka ku kutamenya amategeko abagenga ni muri iyo ntumbero sendika konapesi iriko irazunguruka intara zose yigisha amategeko abakozi n'abakoresha mu gisata c'indero mu mashuri yisumbuye ijwi rya amerika ryabasanze mu ntara ya kirundo turamaze kubona yuko dufise eh, abakozi- abakozi babigisha benshi bashasha ugasanga rero ntibazi amategeko amwe amwe abagenga natwe mu mashyirahamwe y'abi- ya- ya- y'abigisha y'ayo masendika mu ntumbero yacu hari ibyo kwigisha abakozi kugira bamenye amategeko abagenga ku neza y'akazi n'abakozi hanyuma twahamagaye n'abakoresha twabigize kugira ngo twereke baba bakoresha baba bakozi yuko bateza kuja hamwe kugira bashobore kuganira bamenye amategeko co kimwe yasome co kimwe ku neza y'akazi ejo ntihagire uzohava asanga yarenze itegeko iri na ririyanye kubera atarizi hanyuma ngo have asanga yahohoteye umukozi abigisha b'amashuri yisumbuye baremera ko vyahora bishika bakagwa mu makosa kubera ukutamenya bakabona ko umwumvikano ku kazi uzotera imbere jean bosco nkiraguhiga yigisha ku ishure ryisumbuye rya kanyinya ari nko ku mashuri amwe amwe ushobora gusanga hariho nk'abatanguye kugira muvuma ya greve nkumbure batisunze kimwe twita preavi preavi rero iyo minsi itandatu bamenye yuko ari ukwandikira umukoresha iyo hari ikibazo kitaratorerwa inyishu byanse ko giterwa inyishu kuko no mu kugira greve biri mu burenganzira bw'abasendikaliste turazi yuko hamwe hamwe byahora bishika mm, twabonye yuko atabazosohorwa muri iryo kosa hanyuma ikindi ni uko n'abakoresha bumvise yuko bamwe bose barafise ikibagenga ikindi ni uko eh, abakoresha eh, bamwe bamwe bishika ugasanga nabo nyene ntibagurije amategeko bararenganije bagombye guhotora eh, umu- abakozi nabo nyene mu bari babaserukiye twabonye yuko babitegereye cane abakoresha mu gisata c'indero babona ko ivyo biganiro vyaje hageze doyisien shimirimana n'umuyobozi w'indero muri komine kirundo ikiganiro kije hageze eh, hamwe twavuga ko cyari cyaracerewe aho kandi aho kiziye kiradufashije twizeye ko eh, umuntu wese yaba umwigisha yaba umure- umuyobozi w'ishuri ku ruhande rw'iwiwe agiye gukora ico ategereza gukora ico amategeko amusaba n'ico nawe nyene asaba eh, ku ishuri asanzwe aherereye no mu kibano kwigisha bagenzi be hari abantu ntiyabura urunturuntu ntibigera kure ariko kandi ntitwavuga ko hariho aho eh, tumaze kujya ku- kubangurukanya ariko kandi eh, turashimye kuko umwe wese amenya icyo ateza gukora n'uwundi akamenya icyo ateza gukora gutyo haba ukubakana ku mashuri cyane cyane gukinga emmanuel mashandari arongoye sendika konapesi mu burundi avuga ko ivyo biganiro bimaze kugira akarusho mu kazi aho bamaze guca turamaze kubona aho tumaze guca hose ni ukuri twarasimye cyane ubu unye umwumvikano uri kuboneka cyane mu bakozi kubera yuko bashoboye kwicara hamwe bakaganira bakaganira ba- bis- bisunga ineza y'akazi ko tuba tuyisubiramo dushaka ko twisunga ineza y'akazi n'abakozi kukaba nkako ivyavuzwe vyose vyahora bishika sikera cane ku munsi wa mbere uheze abigisha bo kw'ishure ryisumbuye rya komine busoni barahagaritse akazi iryo hagarikwa ryaturutse ku bintu bimwe bimwe batahurizako n'umuyobozi w'ishure baciye basubira ku mirimo bukeye bwaho bamaze kuganira n'umuyobozi w'indero muri komine mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho n'amakuru y'inkino tuyahere mu burundi aho umunonotsi w'umurundikazi francine niyonsaba yatunganije ihiganwa ryo gusiganwa ejo ku munsi w'imana mu ntara ya ruyigi asanzwe avukamwo intumbero y'iryo higanwa n'ibindi bisobanuro tubibaze umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu burundi evariste nziko banyanka kuri uyu w'imana haratunganijwe ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi ihiganwa ryo gusiganwa cross country ku metero ibihumbi bitanu ku bigeme n'abakenyezi no ku metero ibihumbi umunani ku basore n'abagabo uwatunganije iryo higanwa ni umunonotsi rurangiranwa francine niyonsaba avuga ko icamutumye yiyumvira gutunganya iryo higanwa mu ntara asanzwe avukamwo ari ugutera intege abandi banonotsi intumbero y'iri higanwa naragiyumviriye kugira ngo ntere intege batoyi banje sazanje bene wacu kugira ngo nshobore guhuza abanonotsi baje bava mu gihugu cyose bashobore kuraba aho intambwe kwi- yo kwinonora imitsi ishobora kubashikana kugira ngo ndababwire yuko uno munsi nitwa Faustin Niyonsaba serukura igihugu mu makungu ndababwira yuko uno munsi ari jewe ejo ari ubwo rwaruka mwabonye rwahiganwe imbere yanyu ibirori batweretse byari bishimishije bahiganywe bitanze bahiganwe barondera gusiganwa kugira ngo umwe wese ashobore kubona aho yananiriwe rero mushishikare nimwebwe burundi bw'ejo nimwebwe muzoserukira igihugu mu makungu idarapo rikabandanya rihungabanya ihiganwa rirangiye akanyamuneza kari kose haba ku banonotsi canke ku banyacubahiro bari bateye iteka iryo higanwa abanonotsi bahiganywe bashimiye mukuru wabo francine niyonsaba kubona yaratunganije iryo higanwa uwabaye uwa mbere ku ruhande rw'abakenyezi n'abigeme ni nahimana kavarine wo mu mugwi mesaje songa wo mu ntara ya bururi yirutse ibirometero bitanu mu minota cumi n'umunani n'amasegonda mirongo itatu n'icenda ikibazo cya mbere ndashakiriye neza kuko ntiryari irya mbere niruka senke kilometere kwari ukongereza kugira ndabe icyaho riheze ngejeje numva nezerewe cyane mu myiteguro nari mfise ku metero ibihumbi bitanu uzunguruka ikibuga wahora ugira eh, korono ya kangahe porono ya mbere mfise ni kenze karanseti nayigiriye muri afurika du sud ku kibuga cy'uburundi naho ndahafise seze venikadire abatunganije iri higanwa ni francine niyo saba mukuru wanyu mu byo kwinonora imitsi mwakira gute iri higanwa yatunganije yateguye ngaha muri iki ni ukuri tumwakiriye neza yakoze kuza gufasha bene wabo aho baba bagejeje kugira arabe nabo imyiteguro bafise arabe barumuna we bazomukurikira ingene bangana umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama yabwiye francine niyo saba ko leta ishigikiye ibikorwa ariko arakora umushikiranganji jean bosco hitimana yashikirije ko leta iticaye iriko iragerageza kugira aba francine niyo saba babe benshi mu gihugu natwe rero nagira nko muri bibiri bitatu kumenyesha yuko ndetse tumenyesha urwaruka muri rusangi ko tugiye kwihatira kurondera aba francine benshi benshi muri kino gihugu ni igikorwa rero muri leta twashize imbere rwose ndetse tugiye kubitangura aho bukera abakozi bari ngaha baravyibuka kera ntawaja mu gisoro cy'abapolisi adafise brevet d'athletisme ico gikorwa rero tugiye kugisubizaho vuba kugira ngo abantu ba francine bari mu kino gihugu binyegeje tubabone kugira uwiyumviriye iryo higanwa ariwe francine niyo saba bishike ko yabifashijwemwo n'ihinguriro ry'ibinyobwa brarudi uwariserukiye urwohiriro martin yashikirije mu ijambo ko iryo hinguriro rizoguma rifasha mu nkino igihe cose rizotegwa kamo mu mupira w'amaguru naho habandanya kuba imyiteguro y'umugwi serukiragihugu w'abakuze intamba mu rugamba ziriko zitegurira ihiganwa rya sekafa zari gukina urukino rwa kivandimwe kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara ya gitega mu rukino rwahuje intamba mu rugamba na musonga tubi gitega nta watsinze uwundi urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi uko ni nako byari byagenze mu ndwi iheze aho uwo murwi inserukiragihugu wari wanganije na egle noir w'imakamba ubusa ku bundi ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore muri volleyball naho ihiganwa rya playoff ryo kurindira faze roturu y'ihiganwa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu zarabandanije mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme Desas watsinze New Colombe iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo naho Amikare watsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti zitatu ku busa ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abigeme Muzinga watsinze Jean de Light Club iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo naho Muzinga watsinze Rukinzo iseti zitatu kuri zibiri i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ubu naho dusimbire mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira ibijanye n'ihiganwa rya Tour du Rwanda ryo gusiganwa ku makinga ryarangiye ejo kuwa Mungu umunyarwanda valence ndayisenga w'imyaka makumyabiri n'ibiri yarayaciye agahigo ko kwegukana ku nshuro ya kabiri isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda uyu musore ukina nk'uwabigize umwuga mu ikipe ya dimension data muri afurika y'epfo asubiye mu mateka yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo yakinaga mu ikipe y'igihugu y'u rwanda karisimbi ejo ku cyumweru mu ntera ya nyuma y'iri siganwa yazengurukaga mu mujyi wa kigali mu birometero ijana n'umunani ndayisenga yegukanye umwanya wa gatatu uyu mwanya ntacyo yahungabanyije ku rutonde rusange ko yarangije isiganwa ryose ari ku isonga urugendo rw'ibirometero magana inani na bitanu na metero magana arindwi rwa turu di rwanda valence ndayisenga yarukoreshejemo amasaha makumyabiri n'imwe iminota cumi n'itanu n'amasegonda makumyabiri n'imwe yakurikiwe na eyob mektel umunyaeritrea bakinana muri dimension data akaba amurusha amasegonda mirongo itatu n'icyenda gusa y'ikinyuranyo uyu eyob mektel mu ntera isoza y'ejo ku cyumweru yegukanye umwanya wa kabiri akurikiye tesfom okubamariam wo mu ikipe y'igihugu ya eritrea mu byishimo byinshi ababyeyi ba valence ndayisenga wari umaze kwegukana ikamba ku nshuro ya kabiri batangarije ijwi rya amerika akabari ku mutima banyita niyo yita emanuel aba papa wa valence nitwa murekateta nosia nkaba ndi nyina wa valence tuba twishimye numva bitagira umupaka nta mupaka numva aho byahagararira keretse umuntu avuye hasi yahagaragara nko muri metero eshanu n'ibirenga cyane cyane turishimye turishimye turishima bikabije nongere nkubwire ngo bikabije icyagaragaye muri iyi turu y'u rwanda y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni ihinduka ry'amateka ku bakinnyi basanzwe begukana imyanya ibiri ya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo iri siganwa ryashyirwaga ku ngengabihe y'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi uwa mbere n'uwa kabiri babaga bakomoka mu gihugu kimwe kugeza umwaka ushize uyu mwaka byagenze ukundi kuko uwa mbere ari we valence ndayisenga akomoka mu rwanda naho uwa kabiri eyob mekter akaba ari umunyaeritrea gusa aba bombi basangiye ikipe ariyo dimension data yahoze yitwa mtn kubeka mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ku isonga haje adil jelur akurikirwa na abdelatis adun bo muri maroke mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi wakurikiyeho daniel teklemanot yabaye uwa mbere hataho nathaniel berhan bombi bo muri eritrea reinen kier na joseph roscof batwaye imyanya ibiri ya mbere ya tour du rwanda yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe bakinaga muri team type 1 sanofi yo muri leta zunze ubumwe za amerika muri bibiri na cumi na kabiri abahize abandi ni lil daren na dailan gildleston b'ikipe y'igihugu ya afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nabwo abanyafurika y'epfo bivuze ibigwi dailan gildleston wakiniraga ikipe y'igihugu ya afurika y'epfo yabaye uwa mbere louis menches undi munyafurika y'epfo wari uri muri mtn kubeka amugwa mu ntege abanyarwanda batangiye kwiharira imyanya y'ikirenga guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo valence ndayisenga yegukanaga isiganwa turu ry'u rwanda agakurikirwa na jean bosco nsengimana mu mwaka wakurikiyeho w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu jean bosco nsengimana yabaye uwa mbere by'akarusho akurikirwa n'abandi banyarwanda babiri aribo areruya joseph na hakuzimana kamera yari claude munyandinda i kigali
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi kinyarwanda ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi bya leta z'umwe za amerika ku bibazo bitandukanye bihanze isi
mu ntango z'uku kwezi umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri ghana nana ado danga akufo ado yaratewe ibiro vya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri ghana byaraneguye ico gitero bivuga biti ubukozi bw'ikibi nta kibanza bufise mu matora muri iyi minsi y'imbere y'uko haba amatora ku itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri leta zunze ubumwe za amerika isaba abantu bose bafise uruhara mu matora kubandanya bubahiriza amahoro n'umutekano n'inzira za demokarasi leta zunze ubumwe za amerika ntizishigikiye umukandida runaka cyangwa umugambwe runaka iryo tangazo rya ambasade rivuga kandi riti nduguriye twamugina dushigikiye demokarasi ndugaye twamugina riti kandi nduguriye twamugina tuzokorana na leta ya gana izoba yatowe mu mwidegemvyo nk'uko twamye tubikora ndugaye twamugina leta zunze ubumwe za amerika irasaba yivuye inyuma impande zose kubwira abayoboke bayo yuko ubugizi bwa nabi canke ugushaka gutera abandi igitsure mu ntumbero yo gutoba no guhungabanya inzira ya demokarasi bitemewe iri rizoba ribaye ubugira indwi muri Ghana habaye amatora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri igihugu gisubiriye kugira ubwinshi bw'imigambwe yitoza perezida john dramini mahama asanzwe ava mu mugambwe wa conseil national de la demokarasi ariko yiyamamariza gutwara ikiringo kigira kabiri abandi bakandida bakwije ibisabwa kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni batanu abanyegana mu nzego zitandukanye za politike barakoze uko bashoboye kose kugira igihugu kirangwemo demokarasi y'akarorero muri afurika umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru mu bushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga elizabeth trudeau yavuze ati dusabye abakandida imigambwe yabo n'abashigikiye n'ababashigikiye kwibuka ibyo biyemeje bijyanye no kwirinda ubwizi bwa nabi bagatorera inyishu ibibazo byose biri hagati yabo babicishije mu butungane
iyo ryari ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko reka imbere yaho rozine munezero abanza tubwire incamake y'amakuru yadushikirije rozine
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi mu buraruko bw'igihugu c'ubuhindi gari ya moshi yahushije inzira ica yica abantu bashika kwijana na bane abandi bashika kwijana barakomereka iyo mpanuka yabe iyo mpanuka yabereye mu gito yabaye mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana hafi y'igisagara ca Kanpur kiri mu gisagara ya Uttar Pradesh Pradab Pradab Rai yahoze arongoye igisata co kunguruza abantu mu magari ya moshi yabwiye ikinyamakuru Reuters ko bariko barakora ibishoboka byose kugira batabara baguye muri iyo mpanuka ariko ko ari igikorwa kitoroshe ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimenyesha ko perezida barack obama wa amerika na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin bagiranye ikiganiro gito ku bijyanye n'igihugu cya siriya hamwe na ukraine mu nama barimwo y'iby'ubutunzi mu karere ka aziya pacifique ku mugwa mukuru wa peru irima ribaye irya mbere abategetsi babonana inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu hano muri amerika atagihindutse ubwo rugendo rugira urwa mirongo itanu na kabiri perezida obama yaranguye mu kiringo cy'imyaka umunani ari umukuru w'igihugu rukazoba kandi ari narwo rwa nyuma akoze nk'umukuru w'igihugu renti purebas aheruka gugenwa na donald trump ngo ayobora ibiro by'umukuru w'igihugu hano muri amerika yatangarije mu kinyamakuru abc ko trump nabo ko trump nabo aheruka kugena bazokora ibishoboka byose kugira bakingire imbibe z'igihugu ni mu gihe hari amakenga menshi ku ruhande rw'abademokrate n'abandi batabona kumwe na trump yatowe ibibazo bitandukanye nk'iby'abimukira n'abayisilamu umushikiranganji wa Syria jejwe imigenderanire n'andi makungu yahakanye ivyo yari yasabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyasaba leta ya Syria kureka intara ya Aleppo ikigenga mu gihe abagwanyi b'abajihadiste boba batujijwe muri ako karere Walid Mualem yatangarije kumbonesha kure ko ivyo basabwe na ONU leta ya Syria vyamiriye kure ku ruhande rwa ONU Stefan demistura yari nuru yari mu rugendo aho muri Syria nta kinini yashikirije ku byo Syria yahakanye François Fillon yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa asa n'uri kafata ikibanza ca mbere mu matora yibanze mu mugambwe w'abakonservateur amatora ategura y'umukuru w'igihugu aho mu Bufaransa mu ihiganwa rya mbere François Fillon yatahukanye ibice 44 kwijana by'amajwi Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Bufaransa afise ibice 28 kwijana nayo Nicolas Sarkozy yahoze atwara Ubufaransa akagira ibice 21 kwijana mu gihe hatagihindutse muri ivyo biharuro François Fillon na Alain Juppé bazoca bahurira mu ihiganwa rya nyuma rizoba kuwimanuza rizovamwo uwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mwakuze
radiyo rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi wa mbere mwiza mwari kumwe na Aloise bigira kuri mikoro amakuru nayo twashikirijwe na Rosine munezero
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.